Eri Nezwi de Amerik. ijwi rya amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turaramukishije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kane itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fidel niyo ngabo abanyepolitike mu burundi ntibavuga rumwe ku ngingo ya perezida pierre nkurunziza ko atazosubira kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka utaha petero nkurunziza yarabivuze wenyine ko atazosubira kwitoza ikiringo kindi kandi azoherekeza uzo musubirira muri mumushakike uyo ni gaston sirimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'uburundi ariko ubu n'aharimo aravuga ati imana yampaye kwibonaniye yantumye ko nza kurongora uburundi kandi uko ndaburongora ndaburongora uko aza kwimbarira uyo nawe ni frederic bamvuga inyumvira yahoze ari visi perezida w'uburundi ubaba mu buhungiro mu bubirigi umucamanza muri sentare nkuru ya nyarugenge mu gisagara ca kigali mu rwanda ntiyaburanishije mu mizi urubanza umunyarwandakazi yagirizamwo umushinwa wang yang jian kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato mu burundi umugwi sentebe ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo warakomoreye itongo ry'ishengero pantekoti ry'amahegitari atandatu umuryango umwe wo muri komine gasogwe mu ntara ya muyinga imbere kudushika kuri aya makuru tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fideli ndamutse n'abaduteze amatwi turahera kuyavugwa muri sudani imirimo y'abikorera utwabo muri icyo gihugu cya sudani hamwe n'urujya n'uruza rw'abantu mu mabarabara ku murwa mukuru karutumu byarasubiye nk'uko byahoze kera nyuma y'aho indongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafatiye ingingo yo guhagarika kugarariza ubutegetsi no guhagarika imyiyerekano abakora imyiyerekano hamwe n'akanama k'abasirikare karongoye igihugu batekanya gusubira ku meza y'ibiganiro bigamije kwegurira ubutegetsi abasivile igisirikare cyafashe ubutegetsi nyuma y'aho perezida omar al bashir agondorejwe akawuva ko mu kwezi kwa kane baremeye kurekura imbohe za politike nk'uko intumwa idasanzwe ya etiyopiya mahmud dirire yabibwiye abamenyeshamakuru leta z'ubumwe za amerika ku rundi ruhande yaragenye umudiplomate donald but kuba intumwa yayo idasanzwe muri sudani uwo but rero yarigeze kuba intumwa idasanzwe muri icyo gihugu nyine cya sudani na sudani y'ubumanuko kuri leta ya obama perezida wa nigeria muhammadu buhari ejo kuwa gatatu niho yatangura bwite manda yiwe ya kabiri ku butegetsi mu ijambo yashikirije buhari w'imyaka mirongo irindwi n'itandatu yavuze ko imigambwe yose yemeye yemeye ko amatora yabaye mu mwidegemvyo mu mahoro kandi ko atawa kumiriwe ariko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ntivuga kumwe nawe iryo tangura bwite rya manda yiwe ya kabiri kabaye kandi akaryo ko guhimbaza umunsi witiriwe demokarasi uhimbazwa buri mwaka muri ico gihugu ca nigeria abakuru b'ibihugu vy'u rwanda gambiya ghana liberia na namibiya bari bagiye kwifatanya nawe muri ivyo birori vyabereye ku murwa mukuru abuja mu gihe venezuela na korea ya ruguru vyo vyarungitse intumwa zavyo mu twigoro two gutera intege abarwanyi b'abatalibani guhamvya ibiganiro vy'amahoro muri afghanistani leta y'ico gihugu muri iyi ndwi yaratanguye kurekura imbohe zirenga amajana umunani z'abatalibani zafatiwe mu rugamba abategetsi bavuga ko iyo ngingo yafashwe bamenye neza ko abo bari bafunzwe badasubira ku rubuga rw'intambara bavuga kandi ko kurekura izo mbohe zose bishobora kuzofata amezi arenga abiri john boss ni umuambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika muri afghanistan yakiriye neza utwo twigoro twa leta two gushyiraho icuka ciza ca politike mu itangazo basohoye ku munsi wa kabiri abatalibani nabo barashimye iyo ngingo ariko bavuga ko amajana abiri na mirongo itandatu n'umwe mu barekuwe ari abantu babo ariko abandi basigaye ngo leta yabafashe yisunze amakuru atatohojwe neza urunani rurongoye na arabiya sawudite rurwanya abaroberi muri yemen rushikiriza ko rugiye gufata ingingo zikomeye ni nyuma y'aho abarwanyi bo mu bwoko bw'abahuti batereye igisasu ca misire ku kibuga c'indege hakomeretse abantu mirongo ibiri na batandatu umuvugizi w'urwo runani ashikiriza ko umuhindi hamwe n'abana babiri bafise ubwenegihugu bwa arabiya sawudite bari mu bakomeretse yise iyo misire ko ari igitero c'iterabwoba ku basivile kandi ko ari icaha co mu ntambara umuvugizi w'abahuti avuga ko ico gisasu catewe mu kwihora kuco yise agasomborotso kabandanya ka arabiya sawudite mu gihugu ca yemeni leta z'ubumwe za amerika hamwe n'igihugu ca polonye barasinyiye hamwe itangazo ryemeza ko bagiye gukorera hamwe mu vya gisirikare perezida trump ejo kuwa gatatu hamwe na mugenzi we wa polonye andreje duda batangaje ko abandi basirikare ba amerika igihumbi bagiye kuzorungikwa mu gihugu ca polonye perezida duda wa polonye yashikirije ko mu gihugu ciwe hasanzweyo abasirikare b'abanyamerika ibihumbi bine n'amajana atanu bama bakabukanya buri mwaka n'abandi ariko urwo rwandiko bateye ko imikono ngo ni inzira yo kongereza abandi basirikare ariko abo bategetsi uko ari babiri baririnze gutangaza ko abo basirikare ba amerika bazoguma muri polonye ubutakigaruka mu gutinya ko vyohava birakaza igihugu c'uburusiya muri afurika kandi abategetsi mu gihugu ca ghana bavuga ko abafasoni b'abanyakanada babiri banyurujwe mu ntango z'uku kwezi muri ghana batabawe ubushikiranganji bujejwe gutangaza amakuru bw'igihugu ca ghana butangaza ko igikorwa c'ukubatabara caherahejwe mu masaha ya kare yeje kuwa gatatu mu ntara ya ashanti mu manuko rwo hagati muri ico gihugu
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku yerekeye burundi aho mu burundi icivugo cy'igihugu ubumwe ibikorwa amajambere kiriko gisubirizwa imana umwami uburundi abanyepolitike bamwe bamwe bavuga ko ibi ari umugambi wa perezida petero nkurunziza wo kwigumiza ku butegetsi yamara icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gaston sirimwo yasubiye kwemerera ijwi rya amerika ko perezida nkuru nziza atazokwitoza inkuru ya mugenzi wacu eroje wirikaneza ari nairobi muri kenya ubu hatari hake mu gihugu harimwo n'ukuntu hatemwa incungu yo kwikukira umuganwa rw'i rwagasore icivugo c'uburundi co kuva kuri repubulika ya mbere arico ubumwe ibikorwa amajambere kiriko gisubirizwa imana umwami burundi iki civugo gishasha nico ku ngoma ya cami bamwe mu banyepolitike nka faderike bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu babona muri iki civugo gishasha intego y'umukuru w'igihugu yo kwigumiza ku butegetsi atanga inzira zitatu yemeza ko zitabesha zivyerekana inzira ya mbere niyo gutuma mu gihugu abanyagihugu b'abarundi bose baba mu bwo ubwoba ivyo si ibintu vyo kubesha uganire n'umurundi wari we wese ari mu gihugu urabona ko ubwoba ari ikintu ca mbere kiriko kirakoreshwa na nkuru nziza kugira ashobore kuguma ku butegetsi ubucamanza bwarahoze buca imanza bwisunze ico umukuru w'igihugu abashiraho ashaka intumbero igira kabiri niyo gukenesha abarundi ubwo n'ubundi buryo yatoye kuryanga abarundi bagume bamusaba canke basaba bamusaba kugira bashobore kuronka ikirirenza inzira igira gatatu kandi ari nayo ihambaye ni ibijanye n'ivy'imana yarashize mu ibwirizwa nshingiro yuko imana ngo ihawe ikibanza ca mbere gushira imana ukavyandika mu ibwirizwa nshingiro ubuvuze uti abantu mutemera imana nimuve muri iki gihugu kandi mu gihugu ntihaba gusa bemera ntushobora guhatira abantu kwemera ivyo wemera wewe mu ntwaro za repubulika handitse yuko ubutegetsi buva ku banyagihugu ariko ubu naharimo aravuga ati imana yampaye twibonaniye yantumye ko nza kurongora uburundi burundi kandi uko ndaburongora ndaburongora uko aza kwimbarira ubutegetsi bw'abantu n'ubutegetsi bw'imana ntibivangana bimaze kuvangana burya rero igihugu kiba giye gutabagara mubagitabagaza icegera ca mbere ca perezida nkunziza asanga shebuje atarimwo gaston sindimwo yabibwije ijwi rya amerika mu kiganiro cihariye jewe sinimugama senderetede umukuru w'igihugu ni umugenzi kandi turavugana kandi ndamuzi namaze kumugenza kenshi ni uko ari umuntu atihindukiza mu ijambo kuko kandi amaze kubimera sinumva ingene we ababwira ibyo babwiye hanyuma mwebwe mugashaka kumva ibyanyu umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yarabivuze wenyene ko atazosubira kwitoza ikiringo kindi kandi azoherekeza uzo musubirira none mumushaka iki abamenyesha amakuru mushaka umuzana atabishaka mugafonda ibi mugafonda ibi mugapama wanje umugore muzozana n'abakazana n'abuzukuru umukuru w'igihugu yarabibabwiye ijambo umukuru w'igihugu yavuze ntarivuga atagihweje ntarivuga atarigenduje ataravye ibi n'ibi n'ibi n'ibi. umukuru w'igihugu avuze biba ari itegeko mu gihugu iryo tegeko ntirinyurwa Charles Nditije arongoye umugambi w'ipronu utemewe n'ubutegetsi afatira ku kundi bwirizwa nshingiro rishasha ryasuburusha abahoze ari abakuru b'ibihugu bwo kuba mu nama nkenguza amateka ibihe vyose no kuduza imyaka y'ikiringo c'umukuru w'igihugu ikava kuri itanu ikaja ku ndwi arabashize agati mu ryinyo mbere harimwo n'amakungu bakavuga ati ko nguruzi atazo kwitoza naho nyine ntabuzi ko atazo kwitoza je ku bwanje nibaza yuko azo kwitoza ibyo tubona ingana yahera ibyo bwirizwa shingiro hemewe kugira ngo barihindurire abandi naho nguruzi yeyo bwenda mutagira abantu rero bihenda na gatonya bamvuga inyumvira asigura ko atari mu ruhande rw'abihenda kuri ivyo ashimangiza uturora ivyiyumviro vyiwe naca gituma akura ibintu vy'ubumwe kuko vy'ubumwe bose ntibemera kandi bose ntibamwemera ibikorwa laba ntibashobora gukora batari hamwe ngo bateze imbere igihugu badakoze nta terambere rishoboka nta majambere ashoboka urumva rero yamaze kwica ivyo vy'ubumwe ivyo vy'ibikorwa ivyo vy'amajambere yimikije ivyo bintu vya imana umwami bisigure ko ariwe yibona ko ari hagati imana n'abantu n'abarundi kugira ngo ashobore kutwicarako atacamira naco gituma rero mwene izo nyifato ari inyifato zo kwiyamiriza kuko zizogeza uburundi habi uwarondera kuba umwami kandi bundi yaravuze neza ati burya a mosi ntakiriho nubwo yoba yakiriho inkuba zibindi zisangira igicu ayo majambo perezida nkunziza yavuze ariko yigisha mu ikorane c'umugambwe cnddfdd mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ku mugwa mukuru igitega ndavuga ati mosi ntakihari kuko inkuba zibiri zisangira igicu nije ko ndababwira abarundi turi kumwe ngaha niko ndababwira subiramo umuntu ntango wumve uhoraho abarira nkuru nziza yego yego atibarira abarundi abanye bari ngaha guhera kuri abaye bari ngaha aha bankoranirize amashikanwa koranya amashikanwa naho bakira batarashira amakenga mu ntango z'ukwa gatandatu umwaka uheze ashikiriza ibwirizwa nshingiro rishasha perezida nkunziza yatangaje ko atazosubira kwitoza ariko azoshigikira umukandida azokwizerwa n'umugambi wiwe sndfdd asanzwe abereye imboneza yamaho eroge wurikaneza nairobi ijwi rya amerika tuve mu burundi tuze mu rwanda aho umucamanza muri sentare nkuru ya nyarugenge mu gisagara cya kigali ataburanishije mu mizi urubanza umunyarwandakazi yagirizamwo umushinwa wang yang jian kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umucamanza abanza gusuzuma inzitizi z'ababuranira jian zimusabira gufungurwa by'agateganyo kuko ngo ubuzima bwiwe bumeze nabi mu ibohero mugenzi wacu eric bagira ubusa yari muri sentare umushinwa bwana wang yang jian ukurikiranyweho icyaha cyo gukoresha umunyarwandakazi imibonano mpuzabitsina ku gahato araburana mu rurimi rw'igishinwa rukoreshwa mu gihugu cye agasemurirwa n'umunyarwanda wumva igishinwa umukobwa bikekwa ko yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato nawe yagaragaye mu cyumba cy'urukiko ni umukobwa w'inzobe n'umubiri muto muto uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri na makumyabiri n'itanu y'amavuko ku isonga ababuranira indishyi muri uru rubanza bahise basaba ko kubera uburyo bikekwa ko icyaha cyakozwe urubanza rwaburanishirizwa mu muhezo ku mpamvu z'umutekano w'impande zombi ni icyifuzo ubushinjacyaha bwashyigikiye kubw'ubusabe bw'ababuranira indishyi mbere y'uwo muhezo ariko ubwunganizi bwa bwana wang yang jiani bwahise buzamura inzitizi yo gusaba kumufungura by'agateganyo agateganyo mbere y'uko umucamanza atangira kuburanisha urubanza mu mizi ubwunganizi bwavuze ko ubuzima bwa bwana jiyani bugeramiwe bitewe n'imibereho afite muri gereza ya nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa kigali bwabwiye urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ko abavandimwe buregwa bamwitagaho basubiye iwabo mu gihugu cy'ubushinwa kandi ko nta bundi bufasha ari kubona bwabasha kumutunga mu munyururu buravuga ko amafunguro agenewe abandi banyururu muri gereza uyu mushinwa we yamunaniye atayarya bityo ubwunganizi bukamusaba gufungurwa by'agateganyo akaburana urubanza mu bizi yidegembya bwabwiye urukiko ko igihe yaramuka afunguwe by'agateganyo afite aho acumbitse hazi kandi ko ibyo urukiko rwamutegeka kubyubahiriza atabirengaho akazajya aburana afite ubuzima buzira umuze ni ubusaba ubushinjacyaha busanga butahabwa agaciro bwabwiye urukiko ko gusaba gufungura by'agateganyo umushinwa wangi yangi jian byagombye kuba byarakozwe urubanza rutarashyirwa ku rutonde rw'izigomba kuburanishwa mu mizi bugasanga ahubwo akwiye kuburana mu mizi urubanza rugapfundikirwa ababuranira indishyi muri uru rubanza nabo bari mu murongo w'ubushinjacyaha baravuga ko gusaba gufungura uregwa by'agateganyo byagombye kuba byarakozwe mbere ubwo baburanaga ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo nabo bagasanga urubanza rwagombye guhita ruburanishwa mu mizi yarwo bongeyeho ko nubwo bigoye kubibonera ibimenyetso babonye abandi bashinwa bagenzi b'uregwa bari ku rukiko bityo ko bashobora kuba bagemurira wang yang jiyani baburana uregwa arahawe ijambo nta byinshi yavuze kuri izi mpaka hagati y'ubwunganizi bwe ababuranira indishyi n'ubushinjacyaha yavuze gusa ku ngingo yo kumuburanishiriza mu muhezo nawe aremera bidasubirwaho ko impamvu zitangwa n'uruhande baburana zifite ishingiro kuri iyi ngingo ariko agasanga abantu akeka ko bafite amakuru ku byo aregwa bagombye kuba bari muri iryo buranisha mu muhezo nabo bakavuga uko byagenze ubwunganizi bwa bwana wang yang jiyani bugakomeza buvuga ko ubusabe bwabwo bushingiye ku ngingo z'amategeko aho zitomora ko aho urubanza rwaba rugeze hose haba mu kuburana mu mizi uregwa aba ashobora gusaba gufungurwa by'agateganyo ubwunganizi bwasoje bubwira urukiko ko ubutabera ntacyo bwaba bugezeho igihe bwana wang yang jiyani yakomeza kuburana afunzwe kandi atabasha no kubona ibyo arya nyuma y'izo mpaka umucamanza yahise ahitamo guheza abatarebwa n'urubanza bose maze afata umwanya wo kumva impamvu ababuranyi bombi basaba kuburanira mu muhezo uwo mwanya urangiye umwe mu bari mu rukiko yabwiye ijwi rya amerika ko kubera imiterere y'urubanza kandi ko hari bimwe mu bikorwa bigize icyaha byinjira mu buzima bwite bw'urega n'uregwa umucamanza yategetse ko urubanza ruzabera mu muhezo icyaha umushinwa wang yang jian akurikiranyweho akeka ko yagikoreye mu mujyi wa kigali mu mpera z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi n'umunani ahazwi nko mu kiyovu kiyovu cy'abakire uyu bivuga ko yakoreraga muri kontwari y'imwe muri hoteli zaho mu kiyovu bamwe bakoreraga babwa ijwi rya amerika ko jiyani n'umukobwa umurega kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nawe bakoranaga muri iyo hoteli bose mu bamushinjura baravuga ko yarasanzwe aziranye n'uyu murega bemeza ko nawe yakoraga imirimo yo gutanga ibiribwa n'ibinyobwa ku bagana iyo hoteli hari n'uwatubwiye ko wangi yangi jiyani amenyana n'uwo mukobwa umurega ku nshuro ya mbere bumvikanye amafaranga jiyani amwishyura ibihumbi makumyabiri na bitanu bararyamana ngo bikomeza bityo bagakeka ko ku munsi wa nyuma baba barapfuye ko umushinwa jiyani yasezeranije amafaranga umunyarwandakazi yayamwima agahitamo guhuruza inzego z'umutekano ko yamukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato ku itariki ya cumi n'enye z'uku kwezi kwa gatandatu nibwo umucamanza azatangaza niba bwana wangi yangi jiyani yafungurwa by'agateganyo akaburana yidegembya cyangwa se niba yakomeza gufungwa eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi umugwi w'igihugu sentebe ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo warakomoreye itongo ry'ishengero pantekoti ry'amahegitari atandatu umuryango umwe wo muri komine gasorwe mu ntara ya muyinga ryihweje uko ryaharonse n'imigambi yari imaze kuharangurirwa ku nyungu y'abanyagihugu ishengero rya pentekoti ntirishima urwaciwe rimenyesha ko rizokunguruza urubanza bibaye ngombwa gushika no ku rwego rw'umukuru w'igihugu ibindi kuri iyi nkuru twumviza umumenyeshamakuru wacu desire hatunga imana iryo tongo umugwi w'igihugu sentebe ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo waraye ukomoreye umuryango wo muri komine ya gasogwe riri ahitwa ibwasare amakuru dukesha bamwe mu banyagihugu bo muri zone bwasare amenyesha ko waritsindiye yitwaye muri sentebe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane amakuru dukesha abegereye ishengero rya panekote bwa sare avuga ko iryo shengero ryagabanye iryo tongo riri ku mahegitari atandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu barihawe na buramatari w'intara ya muyinga yari ahari icyo gihe ni mu gihe bene ryo bemeza ko barinyazwe mu ntambara y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu nk'uko bimenyeshwa na bamwe mu bakurikiranye urwo rubanza mu byifuzo byabo bene itongo bashaka ko ishengero rya pantekote ryoba ryakinjuye mu kwezi kumwe gusa nk'uko isoko ryacu ryavyumvise bivugwa na bamwe mu bajyango mu ishengero rya pantekote siko babibona umwe mu bariserukiye amenyesha ko ishengero ryari rimaze kuharangurira imigambi itari mike y'iterambere rusangi iruhande y'urushengero rwahubatswe ishengero rya pantekote ryarahubatse amashuri n'ivuriro bifasha cyane abanyagihugu b'i bwasare uwo murongozi muri iryo shengero ntabona neza icyo izo nyubakwa zoca zikoreshwa asaba leta guhagarira inyungu z'abanyagihugu hagati aho ishengero rirategekanya kunguruza urubanza rikizera n'inzego z'umushikiranganji w'ubutungane n'umukuru w'igihugu mu gihe ahandi vyonanirana amakuru yadushikiriye muri iki gitondo kuri uyu wa gatatu ni uko bene itongo bazindutse babandanya gushinga uburimbi kugira bacire aho itongo ryabo rica ivyo vyahavuye bivyara ayandi matati intandaro ya vyose nk'uko isoko ryacu ribimenyesha n'uburimbi bwashinzwe mu rindi tongo ribangikanye n'iryashyikirijwe nitongo ry'umwe mu bakozi b'imana b'iryo shengero avuga ko yarihawe na buramatari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo icyenda na gatatu uwo mukozi w'imana yaramaze kumanyurira ko imiryango itatu kuri iryo tongo avuga ko ataco rifana n'iryo ryaburanywe muri cntb tukivuga kuri iyo ngingo y'umugwi w'igihugu sentebe cyo gukomorera itongo ry'ishengero pentekoti ry'amahegitari atandatu umuryango umwe wo muri komine gasorwe mu ntara ya muyinga mugenzi wacu edi gwema yaganiye n'uwurongoye umugwi sentebe felicien duw'uburundi amubaza ibyo bahereyeko ku ngingo bafashe umugwi sentebe urafise itegeko riwugenga turaba igihe uwo mwenegihugu yatakarije iryo tongo umugwi sentebe uraba amatati afitanye igisano n'amagume yagiye arashikira igihugu cacu rirya tongo rurya mwenegihugu rero yaritakaje mu ntambara igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu nico cemezo cafashwe amakuru atugeraho ni uko ishengero ry'abapantekoti ritishimiye icyo cyemezo mwafashe ndetse rikavuga ko uh, rizunguruza urubanza iyo umuburanyi canke uwashikiwe n'ibyago adashima ingingo yasohotse arafise uburenganzira bwo kungurura izo ngingo bajya rero ko batashimye iyo ngingo ni uburenganzira bwabo bwo kunguruza bazungururiza muri sentare idasanzwe hajya rero mu gusentebe twahejeje bobo basigaye kuzungururiza muri sentare idasanzwe ijejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo ariko bavuga ko ayo matongo bayahawe mu buryo bwemewe n'amategeko n'uwahoze ari buramatari w'iyo ntara ibyo byo ntago mwabitekerejeho mufata icyo cyemezo ku bwabo babona ko byari byemewe n'amategeko ritugenga leta nta bubasha ifise bwo gutanga itobo ry'umwenegihugu na cane cane mu gihe aba yaritakaje ritamuvuyeko mu gihe rero leta yatanze itobo ry'umwenegihugu nawe atariho yarivuyemwo kubera ibyago by'intambara urumva tuza kurisubirana iryo sengero rizobwira iyo leta yari yarihaye atirega bwa bundi mwaduhaye itongo ritari rwanyu nimurabe muduha ahandi mu bibazo mugenda mukemura ibibazo nk'ibi genda muhura nabyo si ni henshi ahubwo isigaye ni hagati ya leta n'irya sengero canke hagati ya irya sengero na sentare idasanzwe n'ibunguruzi presiyende w'uburundi ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya amerika murakoze cane iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ku makuru yerekeye inkino twumvirize thomas kamirindi atubwira ko kugena imigwi inserukiragihugu yo muri afurika yavyifashemwo mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore kiriko kibera mu gihugu c'ubufaransa n'igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru ku bakinyi batararenza imyaka mirongo ibiri kiriko kibera mu gihugu ca polonye
irushanwa rya munani ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu bagore ryatangiye ku wa gatandatu ushize itariki ya munani y'uku kwezi kwa gatandatu mu bufaransa ejo bundi ku wa kabiri leta zunze ubumwe za amerika yanyagiye tayilande bidasubirwaho n'ibitego cumi na bitatu ku busa ni ubwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi mu bagore ikipe itsinze ibitego byinshi gutya hagati aho kugeza ubu leta zunze ubumwe za amerika niyo imaze gutwara igikombe cy'isi inshuro nyinshi kurusha ibindi bihugu yagitsindiye inshuro eshatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu leta zunze ubumwe za amerika ikurikirwa n'ubudage bwagitsindiye kabiri mu bihumbi bibiri na gatatu no mu bihumbi bibiri na karindwi ibindi bikombe bibiri byatwawe na norvege rimwe n'ubuyapani rimwe uzatwara rero iki ngiki nawe tumutega amaso turebere hamwe noneho imyitwarire y'amakipe atatu nigeria afurika y'epfo na cameroon ahagarariye afurika muri iki gikombe cy'isi cya munani cy'abagore ejo ku mukino wayo wa kabiri nigeria yatsinze korea y'epfo bibiri ku busa ku mukino wayo wa mbere nigeria yatsinzwe na norvege ibitego bitatu ku busa ishigaje umukino umwe muri aya majonjora yo mu itsinda muri iri tsinda rya nigeria rya mbere a ubufaransa bwaraye bubonye tike ya kimwe cy'umunani n'amanota atandatu kuri atandatu mu mikino ibiri nigeria ni iya gatatu n'amanota atatu umukino wa nyuma wa nigeria uzayihuza n'ubufaransa ku wa mbere nigeria inganya amanota na norvege ariko ifite umwenda w'igitego kimwe naho norvege ibitse ibitego bibiri amahirwe ya nigeria rero asigaye ni make naho korea y'epfo ifite amanota zeru mu mikino ibiri izakina umukino wa nyuma w'ijonjora mu itsinda na norvege ku wa mbere ibyo ari byo byose yarangije gusezera irushanwa kuva itsinzwe inshuro ebyiri ku wa gatandatu mu itsinda rya kabiri b afurika y'epfo yatsinzwe na esipanye ibitego bitatu kuri kimwe ku mukino wayo wa kabiri afurika y'epfo irahura uyu munsi ku wa kane n'ubushinwa nabwo bufite amanota zeru iramutse ibutsinze yaba igifite amahirwe nubwo ariko yaba ari make cyane yo kuzamuka muri kimwe cy'umunani umukino wa nyuma wa afurika y'epfo mu itsinda ryabo b uzayihuza ku wa mbere n'ubudage ubudage bwo bwaraye bubonye itike yabwo yo kujya muri kimwe cy'umunani bumaze gutsinda esipanye kimwe ku busa bufite amanota atandatu kuri atandatu mu mikino ibiri esipanye ni iya kabiri n'amanota atatu mu mikino ibiri ikipe ya gatatu ya afurika iri muri iki gikombe cy'isi cya munani cy'abagore mu bufaransa ni cameroon mu itsinda rya gatanu e ejo bundi ku wa kabiri cameroon yatsinzwe na canada kimwe kuri zeru ku wa gatandatu cameroon izahura n'ubuholandi mu mukino wa kabiri wabo bombi muri iri tsinda ubuholandi na canada ni iza mbere n'amanota atatu ku mukino rero umwe canada yo izakina na nouvelle zelande umukino wabo wa kabiri nabo ejo bundi ku wa gatandatu nouvelle zelande nayo ifite amanota zeru muri iri tsinda rero rya gatanu e ijwi ry'amerika ikiganiro cya siporo noneho irushanwa rya makumyabiri na kabiri ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku basore batarengeje imyaka makumyabiri rizarangira ejo bundi ku wa gatandatu muri pologne umukino wa nyuma uzahuza ukraine na korea y'epfo amakipe ane yarahagarariye afurika ni mali nigeria senegal na afurika y'epfo mu majonjora mu itsinda rya mbere a senegal yarangije ari iya mbere n'amanota arindwi ku icyenda mu itsinda rya kane d nigeria yarangije ari iya gatatu n'amanota ane ku icyenda mali yari mu itsinda rya gatanu e irangiza imikino y'amajonjora ari iya kabiri n'amanota ane afurika y'epfo mu itsinda rya gatandatu f yarangije ari iya nyuma n'inota rimwe ku icyenda bityo rero afurika y'epfo yavuyemo rugikubita naho senegal nigeria na mali zizamuka muri kimwe cy'umunani muri iki kimwe cy'umunani senegal yakuyemo nigeria iyitsinze bibiri kuri kimwe senegal yaviriyemo muri kimwe cya kane ku itariki ya munani y'uku kwezi itsinzwe na korea y'epfo kuri penaliti eshatu kuri ebyiri umukino wari warangiye banganya bitatu kuri bitatu mali yo yaviriyemo muri kimwe cya kabiri ku itariki ya karindwi y'uku kwezi itsinzwe n'ubutaliyani ibitego bine kuri bibiri nguko rero uko byagendekeye amakipe ya afurika ane yari mu irushanwa rya makumyabiri na kabiri ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku basore batarengeje imyaka makumyabiri rizarangira rero ejo bundi ku wa gatandatu muri pologne umukino wa nyuma ukaba uzahuza ukraine na korea y'epfo nshuti zacu ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika